murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho kuri interineti ni mujye kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu maze naho mukurikire aya makuru twabateguriye muri uyu mwanya dore ingingo z'ingenzi zayo intara za tanzania n'uburundi zituranye ziyemeje kurandura ruswa ku mipaka yazo ubucamanza bwa cdao bwategetse ko perezida mohamed bazuma asubira ku butegetsi muri nigeria muri nigeri naho muri uku kwezi amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside yujuje imyaka mirongo irindwi n'itanu yabaye itegeko mpuzamahanga ikaze muri kumwe na thomas kamirindi narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi urukiko rukuru rwa cdao umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya afurika y'uburengerazuba uyu munsi rwategetse ko perezida wa nigeri mohamed bazum asubirana ubutegetsi bwe eugeni mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru urwo rukiko rwavuze ko bazumu n'umuryango we bafungiwe ubusa rutegeka ko asubizwa ubuyobozi bazumu yakuwe ku butegetsi muri kudeta ya gisirikare tariki makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi kwa karindwi kuva icyo gihe arafunze n'umuryango we iyo kudeta yaramaganga ku buryo busesuye kandi yatumye igihugu gifatirwa ibihano n'umuryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika cdao uwo muryango urasaba isubizwaho ry'ubuyobozi bwa gisivili muri nigeri urukiko rwa cdao kuri uyu wa gatanu rwategetse agatsiko k'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri nigeri gusubizaho ubuyobozi bugendera ku itegeko nshinga biciye mu gusubiza bazumu ku buyobozi umucamanza beri b watara yahamagariye irekurwa rye ry'ako kanya kandi nta kigombye gusabwa
ijwi ry'amerika hagati aho muri senegal ubushinjacyaha bwatangaje ko buzajuririra icyemezo cy'urukiko kivuga ko umunyapolitiki usumani sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi afite uburenganzira bwo gushyirwa ku rupapuro rw'amatora y'umukuru w'igihugu edi rwema arabaha iyi nkuru
abo banyamategeko bavuga ko bazajuririra icyo cyemezo mu rukiko rw'ikirenga sonko w'imyaka mirongo ine n'icyenda yakuwe ku rutonde rw'abakandida perezida mu kwezi kwa gatandatu nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufungwa ashinjwa guteza imvururu mu gihugu afite kugeza tariki ya makumyabiri na gatandatu y'uku kwezi kuba yakusanyije ibisabwa byose kugira ngo atange kandidatire ye mu matora ateganijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha abunganira leta bavuga ko izina rye rite bitemerewe kujya ku rupapuro rw'itora kugeza icyemezo cya nyuma cy'urukiko rw'ikirenga gifashwe icyakora abunganira sonko bo bavuga ko kujurira icyemezo bidahagarika ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cy'urukiko rubanziriza urw'ikirenga silcledoli umwe mu banyamategeko bunganira sonko yavuze ko itegeko rireba amatora rivuga ko icyemezo cy'urukiko kigomba guhita gikurikizwa kigifatwa sonko yahamijwe ibyaha byo kugumura rubanda no gufatanya n'imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'igihugu abamwunganira bavuga ko afunzwe ku mpamvu zigamije kumukura ku rubuga rwa politike ibyo leta ihakana
radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye muri sudani intambara imaze amezi umunani uyu munsi umutwe witwara gisirikare rapid support forces rsf mu magambo ahinnye watangiye gusatira umujyi wa wad madani umurwa mukuru wa leta ya al jazira mu burasirazuba bwo hagati y'igihugu eugene mukankusi ingabo za sudani uyu munsi kuwa gatanu zarimo kugerageza guhagarika ibitero bya rsf hafi ya wad madani umujyi ukomeye izo ngabo zagiyemo kwikinga imirwano kandi wakiriye abasivili ibihumbi amagana bahunze mu mezi umunani y'intambara basakiraniye mu karere kari mu birometero hafi ijana na mirongo irindwi uvuye mu majyepfo ya karitumu bitera ubwoba ko haba hagiye kubaho indi mirwano mu bushyamirane bwakuye abantu hafi miliyoni zirindwi mu byabo bukaba bwananasize bushenya umurwa mukuru ubwo bushyamirane bwanateje ubwicanyi bushingiye ku moko i darifuru ifatwa ry'umujyi wa wadi madani utuwe cyane aho serivisi zimwe za guverinoma n'iz'abatanga imfashanyo zimukiye ryatuma abantu ikivunge bahava kandi bikongera ibibazo byugarije ikiremwa muntu aho oni irimo gutanga impuruza ku bijyanye n'inzara mu turere twibasiwe n'imirwano ku mbuga nkoranyambaga hahererekanijwe amwe mu mafoto y'abantu bapakira utwabo mu gihe abandi babazaga inzira zirimo umutekano zisohoka wade madani ababyiboneye babwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ko abarwanyi ba rsf bageze umu ereira mu birometero cumi na bitanu uvuye iwade madani ariko ko igisirikare cyashenye urutindo rutandukanya utwo turere tubiri kandi ko indege z'intambara zabonekaga zizenguruka mu kirere ababonye ibibera iwade madani bavuze ko bashobora kumva ibisasu biturika ariko ko nta mirwano yabereye imbere mu mujyi
aya makuru ya radiyo ijwi ry'amerika mushobora kuyasanga no kuri yutube na facebook voa radiyo yacu no ku rubuga rwa interinete nyine murabizi wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu amakuru y'ibiyaga bigari mu nama ya cumi n'icyenda yabereye mu mujyi wa nyanzarake mu burundi abayobozi b'intara zituranye za tanzania n'uburundi bemeranijwe kurandura ruswa ku mipaka yabo inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye ifatanyije n'abakunzi bayo mu burundi muragezwaho na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda yari inama igira cumi n'icenda y'abarongoye intara za rumonge makamba rutana ruyigi cankuzo na muyinga zihana urubibe na kigoma iyo nama ikaba yabereye inyanzarake abarongoye izo ntara bakaba bari baramutse basuzuma aho bagejeje gutsimbataza umubano mwiza hagati y'izo ntara mu cegeranyo casomwe ku ruhande rw'uburundi barashimye ko inzego z'umutekano za tanzania n'uburundi zikorana neza mu burundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu amapikipiki atatu inka mirongo mirongo ine na zibiri intama mirongo ibiri n'indwi byarafashwe birashikirizwa inzego z'intwari kigoma abantu cumi na babiri bari bafashwe n'inkozi z'ikibi barabohojwe abagera ku majana atatu bafatiwe i tanzania bakaba baratahukanywe mu burundi imigwi itanu y'abasuma yakorera rwihishwa ku mupaka wa kigoma n'uburundi yarasambuwe co kimwe n'iyindi itandatu yajabukana abana tanzania haragwanijwe kandi kwinjiza ibidandazwa biciye mu busuma ku ruhande rwa tanzania naho kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka hagushika mu kwezi kwa cumi na kumwe guheze abarundi bagera ku bihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo icenda binjiye mu kinyegero badafise ibyangombwa barafashwe muri abo igihumbi n'amajana ane na batanu bajanywe mu butungane bwa tanzania igihumbi n'amajana ane nabo basubizwa mu burundi harafashwe kandi abana amajana ane na mirongo ibiri na batanu bari bagiye kurondera ubuzima i tanzania baca basubizwa mu burundi abahunze uburundi bagera ku bihumbi cumi n'icenda n'amajana na mirongo umunani na batatu barahungutse baciye ku mupaka wa mugini makamba abandi amajana icenda na mirongo itanu baca imuyinga mu byo basanze bitagenda neza ntibiturire ku mipaka n'ubwo ku mpande zose bemeza ko bahanye abagiriwe no kurya ibiturire kandi mu byakwa haba harimwo abakwije ibisabwa kugira bajabuke hari ikibazo kandi ca murekarengane ya ujirani mwema giha uburenganzira abarundi canke abatanzaniya kuguma mu gihugu bagiyemwo iminsi cumi n'itanu abarundi bati kive ku minsi cumi n'itanu kije ku mezi atatu gushika kuri atandatu abatanzaniya nabo bati ikibazo kiri iwanyu ko muriko murategura gutanga murekarengane mu makomine muzoyiha iminsi myinshi uyu ni aruberi gabriel musovera umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari ikigoma turashimye cane ko mwiyumviriye gutanga murekarengane mu makomine ahantu urubibe na kigoma ariko tubasabe izo mpapuro zizobe zifise ikiringo kuva ku mezi atatu gushika kuri atandatu kuko natwe nizo duha abarundi baje kurima canke kororera iwacu uwo muyobozi mwishikira mu biro bya buramatari kigoma yarongeye arasaba ko uburundi bwobafasha bakaronka abakozi bafise inguvu turasabye dushimitse leta y'uburundi idufashe kurondera abakozi bafise inguvu dusanzwe dukeneye iwacu muri tanzania kandi izuba iriko irafasha abanyagihugu bayo kuko bazoza iwacu baronka akazi kandi baharonkera ubuzima Albert Gabriel Musovera ahakaba yashaka kuvuga ko abashaka kuja Tanzania bava mu Burundi bokoroherwa mu kuronka impapuro z'inzira abarongoye intara zo mu Burundi nabo bakizeza abatanzania ko ariko harategurwa impapuro z'inzira zizohora zitangirwa zigasinywa na musitanteri yegereye umupaka kandi zishobora gushitsa amezi atandatu ku kibazo c'abana bajanwa Tanzania abigeme baja gucuruzwa n'abakenyezi bata ingo zabo bakaja kuronka barongogwa muri ico gihugu umuyobozi w'imishikira mu biro bya buramatari ikigoma yishuye ko bariko barakorana n'ishirahamwe ryitaho ineza y'abana unisefu n'igitaha bimukira oim kugira ngo bagire ivyigwa bamenye abo bantu iyo bajanwa n'ico baja gukoreshwa ku ruhande rw'uburundi bidoga ko hari abarundi bakutwabo iyo hageze ko bataha nova dawson kato arongoye igisata c'uruja n'uruzi kigoma ati uretse abaca mu nzira z'ibinywabi abandi nta kibazo bagira nubwo baba bafashwe nyakubahwa abarundi bataha baratahukana amatungo baba baronkeye tanzania abafatwa n'igipolisi nabo barigishwa bakandikisha amatungo yabo hanyuma barekuwe bakayasubizwa bakayatahana barutwanayo jean claude buramatari wa muyinga nawe yasabye bagenzi be b'i tanzaniya kubahiriza abarundikazi baba barongowe i tanzaniya mbere ikibazo twarakiriye n'ubutegetsi yirukaniwe n'umwana tumubajije ngire bizoca bigenda kugira ngo usubize pase cavuga ko se yamutanga kandi yaciye arumbira muri tanzaniya nyine ivyo rero twasanze ikibazo kuko ari burundi umwana yandikwa kuri se yashitse bica bigorana nyine yandikwa ku bitabo ndangamuntu kugira ngo abaronke bwa burenganzira bwo kwita umwe kwitwa umwenegihugu y'uburundi si n'ivyo gusa n'ibijanye no kwivuza kikiri ikibazo ku ruhande rwa tanzaniya bati kenshi duhora tubashikiriza ubuserukizi bw'uburundi kigoma abi ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo murabizi abaturage b'iki gihugu bazajya mu matora atandukanye arimo ay'umukuru w'igihugu ejo bundi kuwa gatatu w'icyumweru gitaha abaturage ariko bo muri teritwari za uvira fizi na mwenga mu ntara ya kivu y'epfo bo bavuga yuko bizabagora kubera ko batigeze babona tuvuge abakandida depite baza kwiyamamaza vedaste ngabo uri uvira arabitubwira impamvu amatora ateganyijwe tariki mirongo ibiri z'uku kwezi aha mu ntara kivu y'epfo hazatorwa perezida abadepite ndetse n'abajanama b'amakomine bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho abagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari uduce abakandida batarageramo harimo rurambo magunda minembwe ndetse na mikenge nk'uko bitangazwa n'abahatuye rubungo wili ni umuturage wo muri segiteri y'itomboye mu muhanda wo mu magunda uri mu birometero birenga mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa uvira agaragaza yuko mu gihe hasigaye iminsi mikeya yo gutora nta kandida depite barakira iwabo kwiyamamaza badahari ntibaye babona ibyo babwira abantu ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore ntacyo babona cyo babaha batarabatuma ngo babanze babatume baje kinshasa nibagera kinshasa n'icyo gihe bazofasha abantu ariko ngo hari n'abo batari kumva kubera nta mafaranga bafite vurema henshi barahamagara abantu abantu bakaza ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda muri amwe mu lokalite ya bijombo masata nayo ari mu birometero birenga mirongo itanu uvuye muri uvira bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona n'ifoto ye pasiteri makimbi ni umuturage wo kumurambya nta badepite turabona nta bantu na bamwe baza kwiyamamaza iwacu turasa rero nk'aho bisa n'ibikereje kandi iminsi yashize hasigaye icyumweru kimwe gusa amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa ntituzi n'amanimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo abakandida depite bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe n'amikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo yo guba baje kumva aho biyamamariza etabu wa loje ni umukandida wo muri teritwari ya mwenga kuva gahunda yo kwiyamamaza azatangira ntariyamamaza yesu yagiye gukora kampanye ikibazo cya mbere cya amafaranga bifite ubu twaragorwa pariti itagura mu gutanga amafaranga abarimo gukora kampanye ni abantu bamaze igihugu bamaze kwiga muri mu gihugu niba barimo gukora kampanye ku bwa piyero karuba wo mu ishaka rya debule patri avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo hariho amagurupe arume hariho ayo magurupe arume ari iriya tuma ntekereza yuko uzamutse kaje piyero boza kuntega mu nzira gusa nubwo biri uku bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida depite bafite amikoro menshi badukoze urumva nyine baduca baduhereza nk'idolari mirongo ibiri nibyo bihumbi mirongo itanu by'amakongo cyangwa bashaka guhereza nk'idolari mirongo ibiri na zitanu ugenda muri mu moto angana gutya ni amamoto ashika kuri amamoto mirongo ine amamoto mirongo itatu bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batariyamamarizamo bushobora kugabanuka bazi uwo baja gutora icyo ni ikibazo gikomeye gikomereye abantu bose aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo ni bande tuzotora wamubwira akakubaza inimero kuvuga ngo nk'umuntu w'umukecuru amubwira ikibazo cy'inimero ntacyo ashobora kumenya umuntu w'umusaza amubwira ikibazo cy'inimero ntacyo ashobora kumenya nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tere bagakomeza kubasansibiriza bakangurira gutora bakabereka amanimero bakabereka n'amafoto bakafata umwanya muremure ariko umwanya ntawe ugihari kuko hasigaye iminsi mikeya muri teritwari ya uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu ni magana abiri mirongo ibiri na bane igihe bahatanira imyanya ine muri fizi ni magana abiri n'umwe ku myanya ine mu gihe mu karere ka mwenga ari ijana na mirongo ine n'icyenda ku byicaro bahatanira bitatu mu ntara y'Kivu y'Epfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni igihumbi na magana atandatu na mirongo itatu na bane mu gihe imyanya bahatanira ari mirongo itatu n'ibiri twibutse yuko abaturage miliyoni mirongo ine na zine aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe tariki ya mirongo ibiri z'uku kwezi veda sengabo ijwi rya amerika uvira ijwi rya amerika ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani inteko rusange y'umuryango w'abibumbye loni yemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside niyo masezerano mpuzamahanga ya mbere na mbere arengera uburenganzira bwa muntu ubu rero yabaye rimwe mu mategeko mpuzamahanga mpanabyaha byaturutse ku masomo ya jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi icyo gihe abatuye isi baravuze bati never again jenoside ntizongere kubaho ukundi nyamara rero jenoside zarongeye ziraba nanone kubera iki turabiganiraho n'abanywanyi b'ijwi rya amerika na dr eric nsanzubuhoro ndushabandi afite impamyabumenyi y'ikirenga phd ni mwarimu muri kaminuza y'u rwanda no mu zindi kaminuza zitandukanye zo mu bihugu bituranye n'u rwanda ndushabandi kandi ni umushakashatsi muri kaminuza yitwa uc louvain ni ukuvuga universite catholique de louvain mu bubirigi yahoze kandi ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro irdp kiri i kigali ubu ngubu we ari mu bubirigi tubatega amatwi gashumba we karame uraho urakoma ndaho muraho namwe ndabona nimero yawe ariyo muri uganda uherereye he ndi hano muzwi mukuru masaka yego none ubu ugewe igitekerezo cyanjye ku munsi wa jenoside yego nda- ndabibona yuko ntabwo bari ukwiriye bakabaye banawuvanaho kubera yuko ubu mu bimwe mu bihugu tureba bifu bi- biyoboye iyi si nibyo bigishyiramo imbaraga urebera muri palestine ikiriyo muri iki gihe ye urakoze cyane gashumba we kare bambe murakoze namwe ye dr ndushabandi hari umuntu watwandikiye kuri facebook y'ijwi rya amerika voa radiyo yacu yitwa silver mwizerwa ati Yego.
jenoside ntiyakabaye ukurikije isi ukurikije imbaraga isi ifite iyo bisubiriye rero biba ari ubwende bw'uwo muryango mpuzamahanga mu kutabihagarika aka ngaka wakavugaho iki ntiyakabaye ukurikije imbaraga isi ifite
yego navuga ko rwose bishoboka Eh, ibyo avuze ni byo eh, wa mugani na no muri icyenda na kane twibazaga ukuntu jenoside yaba mu gihe itumanaho ryari rimeze ritya mu gihe urujya n'uruza hagati y'abantu ryari rimeze ritya ibintu nta gitunguranye ibintu baba babizi babibona I- icyo avuze ni byo koko ntiyakabaye kandi eh, turasaba mu gihe tunakora ibitekerezo tunasaba ko bitazongera koko n'ibihari bihagarikwe ariko kubona habaho isubira buri gihe ah, n- n- nta nubwo re- reka mbe pesimiste gatoya Re- nta nubwo navuga ngo bigiye guhagarara ubu ngubu ariko icyatuma bihagarara ntibisubire icya mbere ni ukugira umuturage ufite imyumvire iteye imbere wize kandi ufite ubumenyi akagezwaho iby'ibanze akagezwaho ibikorwa remezo nk'ishuri n'imihanda ku buryo n'amakuru amugeraho muri iki kinyejana aho dufite itumanaho na mediya sosiyo aho kugira ngo nanone zikoreshwe neza ziracyakoreshwa nabi kandi zakabaye amahirwe y'abaturage kugira ngo bagire amakuru nyayo kandi barwanye ikibi kuko ikibi eh, n'ubundi usanga ibyinshi byigishwa umuco w'amahoro na- nabyo ni byinshi ndetse hari n- n'amateka meza menshi eh, yakagombye kuvuga ati byaba akarorero cyangwa se exemple ku bandi eh, ku buryo barwanya ikibi iyo kitangiye kuzamuka ku buryo icyabaye ah, ahangaha ntikizongere kuba n'ahandi eh, bibabera isomo ariko abantu baragenda bagahitamo amakuru Ah, ikibi kiba kigihari muri sosiyete abaturage bagihitamo guhitamo ikibi ah, bagahitamo gukoresha imiyoboro aho kugira ngo bakwirakwize ibyiza bagakwirakwiza urwango Ah, izo fagitire ni nyinshi iya mbere ni abanyapolitike bamwe na bamwe bagikoresha abaturage mu nyungu zabo ibi biri- ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari Ah, ni abaturage badafite imyumvire isesengura ndetse bafite n'ubukene bukabije ku buryo iby'ibanze batabigeraho ubwo rero iyo uburiye aho ngaho mu nzego zigisha mu nzego zirwanya ubukene eh, ushake no muri no mu miyoborere iri demokaratike ituma habaho za forumu z'abaturage aho abantu bahurira bakaganira bakungurana ibitekerezo ku buryo eh, ndetse na gahunda z'umutekano ziba zibareba ku buryo udategereza umuturage wa mbere n'uwa kabiri wicwa kubera icyo ari cyo n'icyo ari cyo cyose kindi kitaba ngo umuturage akirebere Mm.
reka reka reka mvuge ngo piramide tuyihindure tuyishakire mu baturage turebe na ra- za leta dukomeza kubaka inzego zihamye zatuma ah, umuturage ashobora kuba yavuga ikibi kiri kubera iruhande rwe ntikizongere ngo gifate intera yindi ahubwo tuzamuka ah, kugira ngo itazongera i- i- rya jambo akoresha ati "N- ntiyakabaye eh, rizaba impamo eh, bisabye ko nanone ko habaho za reforme zikomeye cyane eh, ariko ntidutegereze ko habaho ingufu zituruka muri eh, muryango mpuzamahanga washington ahubwo gushyiraho imiryango y'akarere ishobora kubishyira muri gahunda hakabaho n'uburyo bwitabaza bwihuse eh, ari nabyo tugenda tubona mu miryango mpuzama mu miryango y'akarere eh, regional block sinzi uko munayivuga a- ariko eh, ku buryo u- uburyo bwo gufata icyemezo bwihuta kurusha ko bwajya muri nasozi okay? Eh, ubwo tugenda twegera rero tuva kuri ya leta tujya ku miryango ihuye aho ihuriye n'ibindi bihugu biri hafi mu karere eh, bigenda bitanga u- amahirwe y'uburyo bwo gufata icyemezo uburyo bwihuse icya mbere icya kabiri gushyiraho ingabo zishobora gutabara aho rukomeye byihuse ndetse bitanasabye ubushobozi bwinshi nka bwa bundi dutegereza ngo bya bihugu by'ibihangange bibanze bitange ubushobozi aho ngaho aho ngaho Tubicarane reka hano, duhite Richard tuhafatire Block.
reka dogiteri ndushabandi reka aho ngaho duhite tuhafatira iby'ingabo yego wanabisobanuye ko ari ibihugu bitanga ingabo n'amafaranga n'ibikoresho uko bibishatse iyo ingabo z'um- z'am- z'umuryango w'abibumbye zigiyeho ariko rero usibye kuza kujya hagati y'abantu hari iki- igika cya karindwi mu masezerano mbese mu itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye shapitro sete ryo riteganya ko umuryango w'abibumbye mbese umuryango mpuzamahanga kominote interinasiyonari ishobora kugenda igakoresha ingufu ika- igashyiraho amahoro ikagarura amahoro ahantu byananiranye imposition de la paix ahangaha hari aho byigeze biba ngo umuryango w'abibumbye uhaguruka uvuga uti ndagiye ahangaha birakomeye dore ingabo nimugende mu- mu- mucecekeshe abarimo bakora amabi hanyuma ayo mabi ahagarare Eh, exemple cyangwa se ingero za imposition de la paix cyangwa se yego nka hamwe gukoresha imbaraga eh, kugira ngo ukore peace enforcement eh?
Eh.
Eh, eh, ingero effectivement ni nkeya cyane ko kubera impamvu twavuze haruguru ariko hari aho ah, ugenda ubibona ah, nk'ahantu hagiye habaho ah, za casque bleu eh, z'ibihugu ariko hakabaho n'imi- n- n'amasezerano hagati y'ibihugu bibiri bilaterale Eh, ndetse ubu ngubu nkanabivuga nk'uburyo butatu Ha- ha- ha- hari hari ingabo zijya mu gihugu bishingiye ku masezerano ziri hagati y'ibihugu bibiri ndetse aho ngaho habamo ubwinyagambo bwo kumvikana byihuse ko ahantu aha n'aha hari ubwicanyi tugende tubuhagarike dufatanyije n'abenegihugu aho ngaho ubwa kabiri ni ni ingabo z'umuryango wa afurika afurika niyo ugasanga ne- yenda aho ngaho naho ntabwo ingero ari nyinshi zituma ushobora kwimpozinga pisi militilaterale yo rwose ya nasiyo ziniye cyari ibibazo niyo mpamvu tugenda duhura n'ibibazo ariko reka ntange n'ingero yenda abantu bana- bana- bana- banamenye iyi dogitirine ukuntu igenda iyevuriwa ya pisi enforcement Ah, hari ibihugu nge- mvuye muri reka mvuge ko mvuye muri central africa vuba aha Ah, mushobora no kubibona kuri social media zanjye iyo mbona nko muri repubulika central africa ibintu biri kuhabera ukareba nk'ibiri muri mozambique numvise hari abanyarwanda benshi ariko dukurikira Eh.
bajya banamenya n'amakuru y'ingabo n'abarundi nyine aho hose baba badukurikira n'ibyo bose babakurikira Ah, hari nk'ibyo niboneye ubwanjye aho ubona ah, ingabo mm, mm, ziriyo mm, muri cadre ya cooperation bilaterale na repubulika central africa amasezerano zifite bwite hagati y'ibihugu byombi bibiri ego Mm.
bafite ubwinyagamburiro buhagije ubwo ndi kuvuga marge de manevre ngari kugira ngo bajye gutabara aho rwakomeye no kwirukana imitwe y'ite- y'iterabwoba ndetse n'imitwe eh, iri guteza ubwicanyi icya kabiri ni ukureba art- eh, eh, chapitre set nk'uko bivuga eh, kugira ngo icyo cyemezo kizafatwe kondisiyo zazo eh, mu mategeko mpuzamahanga cyagiye kigorana cyane kuko turavuga ngo ugiye gucunga umutekano ariko nanone ntabwo wemera ko haba ingabo yawe isa n'imwe Okay.
Eh, nta musirikare Ndetse wawushaka n'inyungu- kwapfa eh, ntabwo ushaka ko umutekano hapfira ndetse kandi koko ntawe ukwiye gupfa nibyo A- ariko iyo byongereyemo ko uriyo ariko ko umenye ko unahagarariye i- inyungu z'igihugu cyawe muri wa muryango mpuzamahanga le regle du jeu z'uko umuntu yazita le regle d'engagement kuri terrain wagerayo zigahita zihinduka mbese uko uba wa- ubu- ubutumwa uba waba- uba wahaye aba basirikare n'uburyo babukora na reality iri birahinduka kuri terrain yego Aha.
bigahita bihinduka regire zagashima zigahinduka kubera inyungu za cya gihugu ariko cyane cyane uko situwasiyo iri kuba monitade uko situwasiyo bari kugenda bayikurikira uko bimeze kuvuga ngo tuve kuri ya shapitire yatujyanye tujye kuri shapitire seti ugasanga bitegereje ko umuryango w'abibumbye wazahura icyemezo kigafatwa ubwo hakaba bibaye torotari ubwo na- nanone hano bikaba byaratinze nanone ni bwa buryo bwo gufata ibyemezo ku muryango mpuzamahanga biremereye no kutagira ingabo zazo ahubwo tugashingira ku bushake bw'ingabo zaturutse mu gihugu runaka douglas ndiho ku bwayo nawe yanditse kuri facebook ijwi rya amerika voa radiyo yacu ati gushyira ahari amasezerano barihuse buriya se koko barihuse
Um, eh, reka mvuge ingingo imwe kuri cyo wari uvuze Eh, iyo bageze muri angajima kuri tere nanone Mm.
kenshi eh, nta- ntabwo bihutira mu gukemura ikibazo fundamentale cause profonde z'ikibazo Mm.
ni ukuvuga na, na, na force imposition cyangwa se na, force, force, eh, na, na peace enforcement bigomba kujyana no gukora monitoring y'ibi- y'ibitera ibibazo Eh, icyo cya ereteri wari uvuze ni nicyo gitumye mbitekereza eh, ku buryo eh, hagati aho habamo in approach holistic cyangwa se uburyo bugari bwo gukemura cya kibazo ujyanye eh, n'imiterere y'ikibazo ikibazo cyo kigenda ku muzi kigaragara.
koko Eh, cyo ku muzi koko eh.
Aha.
noneho eh, reka tuvuge eh, ibyo Douglas avuze Eh, kuvuga ngo barihuse muri kiriya gihe ntabwo wavuga ngo eh, ngo barihuse kuko intambara y'isi nta kindi habaye ubwicanyi bwinshi habaye intambara zitandukanye ukuntu ibihugu by'uburayi byubatse ukuntu aya masivirizasiyo yagiye arwana amadini ukuntu yagiye arwana ariko intambara y'isi cyari icyago gikomeye ku buryo gufata amasezerano nk'ayo ngayo uvuga ati ntibizongere cyari igihe mwakabyara nicyo navuga
bakunzi b'ijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanyije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo ku wa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook kumwikikomiti cy'amakoma ni ingenzi bambaroga
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda icyo kiganiro mumaze kumva mu kanya ni agace gatoya k'ikiganiro kigali muri isanga mushobora gusanga igihe icyo ari cyo cyose kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu mu gice cya muri isanga ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu maze rero nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye rwose ko mwaduteze amatwi mugira umugoroba mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama